ఇది Nispet Amerik. ijwi rya amerika ribandanya kubashikiriza ibiganiro vyaryo mu kirundi no mu kinyarwanda washington dc mwiriwe neza nshuti muduteze amatwi muri kumwe na fide niyo ngabo ndabaha ikaze mu biganiro vyacu vyo kuri iyi saha sentare yo muri afurika y'epfo yategetse umushikirizamanza mukuru w'ico gihugu gukwikirana dosiye y'urupfu rwa colonel patrick karegeya inyuma yo kwemeza ko ibimenyetso vyagaragajwe na sentare bifadika umucamanza yavuze ko dosiye agiye kuyishyikiriza porokireri generali w'igihugu kugira ngo atangire akore ibishoboka byose kugira ngo abantu bazanwe muri iki gihugu kugira ngo bajye imbere y'ubutabera uwo ni metre kennedy gihana aburanira umuryango wa colonel patrick karegeya amakuru yo mu karere k'ibiyaga binini tuyahereye ku yerekeye u rwanda aho sentare yo muri afurika y'epfo yategetse umushikirizamanza mukuru w'ico gihugu gukurikirana dosiye y'urupfu rwa colonel patrick karegeya inyuma yo kwemeza ko ibimenyetso vyagaragajwe na sentare bifadika madamu leya karegeya umutambukanyi wa nyakwigendera colonel patrick karegeya yashimye ingingo ya sentare yaganiriye na mugenzi wacu thomas kamirindi
umucamanza yemeje ko koko abantu bishe patrick ari abantu bavuye bafitanye isano na leta y'u rwanda kandi bakaba bari mu rwanda umucamanza yavuze amazina yabo amazina yabo ntabwo yayatondoye ariko ari mu mwanzuro yari yafashe ku itariki makumyabiri na rimwe z'ukwa mbere kandi ikindi cya kabiri amazina yabo ari muri dosiye bari abantu bane urukiko kandi akaba yemeje ko bafite ko bafitanye isano na leta y'u rwanda hanyuma akanavuga yuko bamaze guhotora nyakwigendera koroneli karegeya bahise bava muri afurika y'epfo uwo munsi nimugoroba bahereye ko iryo joro baraye basohotse mu gihugu none se ubwo ngubwo umucamanza yafashe uwuhe mwanzuro ko ibimenyetso yavuze ko bihari n'abahotoye koroneli karegeya bakaba bazwi umucamanza yategetse iki ubundi umushinjacyaha mukuru wa leta icyo yashakaga yashaka kugira ngo habanze hakorwe iyo inkwesiti ibyo bimenyetso bijya imbere y'umucamanza umucamanza yemeze ibyo nabo bakekaga ibyo umugenzacyaha yakekaga ibyo ibimenyetso yafashe byose cyangwa afite yabishyikirije imbere y'umucamanza kugira ngo yemeze ko kwabo abantu bashobora gukurikirwa umucamanza rero yabyemeje afata umwanzuro ko idosiye agiye kuyishyikiriza umushinjacyaha mukuru wa repubulika kugira ngo akore igishoboka cyose kugira ngo abantu bazanwe hano muri iki gihugu bakurikiranwe ku cyaha cyo kwica patrick ariko afurika y'epfo n'u rwanda nta masezerano yo guhanahana abanyabyaha bafitanye ibyo birazwi cyane rwose mwanzuro we wa kuri makumyabiri na rimwe z'ukwa mbere uyu mwaka yari yabivuzeho ko badafitanye amasezerano ariko south africa ishobora kuba yakoresha ayandi mategeko mpuzamahanga cyangwa n'amategeko asanzwe abaho mu gihe abantu badafitanye amasezerano bashobora kwiyambaza imiryango mpuzamahanga bakaba batanga na za mandadare cyangwa bagasaba leta yo ku bushake bwayo ikaba yazana abo bantu ndavuga leta y'u rwanda ikaba yakohereza abo bantu hano muri south africa ariko uko tubizi ntabwo leta y'u rwanda kagame ashobora kohereza abasirikare be kugira ngo baze ahangaha bahagarare imbere y'ubucamanza ubwo ngubwo urumva ko umushinjacyaha mukuru icyo azakurikizaho ni ugutanga manda dare intanasiyonari cyangwa bakaba bakwiyambaza imiryango mpuzamahanga harimo na oni cyangwa urukiko mpuzamahanga noneho bikava ku ruhande rwa south africa bikajya ku rwego intanasiyonari hari uburyo bashobora kubaburanisha badahari ibyo byo kuburanisha abantu badahari ni ibintu bikorwa muri mu bihugu bigendera kuri dikisitire nk'u rwanda ariko mu bihugu bigendera ku mategeko ntabwo ibyo bibaho niyo mpamvu ibimenyetso babifasha bakabishyira imbere y'ubucamanza umucamanza akaba yabyemeza naho ubundi baba baraciye urubanza badahari ariko ahangaha twemera ko amategeko y'iki gihugu yemera ko umuntu agomba kugira uburenganzira bwo kwiregura ntako rero bashobora kuba bacira umuntu urubanza cyangwa baburanisha umuntu adahari kuko aba adahari kugira ngo yiregure ubu se mwamenya amatariki ntarengwa bikurikije n'amategeko uko abiteganya dosiye mu by'ukuri izagera mu maboko y'umucamanza ryari ubu ngubu tuvuga uyu munsi umucamanza yavuze ko dosiye agiye kuyishyikiriza porokireri generali w'igihugu kugira ngo atangire akore ibishoboka byose kugira ngo abantu bazanwe muri iki gihugu kugira ngo bajye imbere y'ubutabera turizera ko umushinjacyaha mukuru atazadindiza iyo porosedire icyo dushaka twebwe turavuga nk'abantu baburanira umuryango turavuga ko dushobora kubaha iminsi mirongo itandatu cyangwa mirongo icyenda kugira ngo babe bagira icyo bakora batagize icyo bakora tuzongera kwiyambaza urukiko rukuru rw'ahangaha kugira ngo dushyireho igitutu kuri porokirere generale w'ahangaha kugira ngo akore akazi agomba gukora nuko ariko rero icyo gihe giteganijwe mu mategeko icyo gihe mwihaye ntabwo hari igihe ubundi mu mategeko ahangaha bavuga reasonable period reasonable period igihe ni igihe giciriritse amategeko agena ariko ntabwo bavuga iminsi ariko muri rusange ahangaha duhereye ku zindi manza kuko twirirwa mu nkiko ubundi amategeko agereranya igihe giciriritse kuva ku minsi mirongo itatu kugeza ku minsi mirongo icyenda so natwe rero ntabwo twabura kugira ngo duhe porokirere generale iyo minsi mirongo itandatu cyangwa mirongo icyenda metere gihana ndagushimiye cyane murakoze cyane nk'uko mubyumvise rero yari metere gihana kennedy aburanira umuryango wa karegeya yari madamu leya karegeya mugenzi wacu rero tomasi kamirindi yaganiye kandi na madamu leya karegeya umutambukanyi wa nyakwigendera koroneri karegeya akaba yishimiye ingingo ya sentare yaganiye rero na mugenzi wacu kamirindi ndanezerewe cyane ndashima imana mu by'ukuri kuko imana igira tayimingi nziza kandi ikarenganura abarengana imyanzuro rero bafashe ni ukuri yatunejeje nk'umuryango kandi ndumva yanejeje na benshi bari bategereje igisubizo cy'uru rubanza ubwo rero noneho ingamba mwebwe nk'umuryango mugiye gufata ni izihe ubu tugiye gutegereza umucamanza mukuru wo bagejeje dosiye mu biganza twemeranyije n'umuroya wacu yuko dutegereza nyine bitarenga amezi atatu zumva icyo bakoze kuko babahaye umwanzuro ubabwira yuko bagomba gutanga ibihano cyangwa se gupasecutinga bariya bantu kuko barabazi bazi aho bari bazi byose evidensi niko yagaragaje abo bantu urukiko ruvuga yuko bari mu rwanda rurabizi neza mwebwe icyizere mufite yuko koko ubutabera buzakorwa kandi badahari ni ikihe mufite koko twebwe urabona nyine urukiko rwanzuye kandi twebwe tuzasaba ibyo tugomba gusaba u rwanda nubwo baba batwima hari izindi nzego dushobora gukoresha u rwanda badashatse kubazana hari ubundi buryo bakoresha cyangwa izindi nzego bakoresha kugira ngo tuzagere rwose ku ndunduro yabyo kuko ntabwo tuzarekera turacyabikurikirana ariko turizera nyine nuko iki gihugu nacyo kidashaka kumwara iyi ni rya gimensi yo mu koti yabo baberetse ko koko ibimenyetso simusiga bigaragaza ko u rwanda rwabaye ingoro sinumva uko bazabyiga ariko natwe dufite amatsiko dutegereje icyo bazakora mu minsi yavuga ariko bitabaye nyine nk'uko mbivuze ntabwo tuzahagarara tuzajya no mu yandi ma intanashono koti kugira ngo mu zindi nzego mpuzamahanga mu zindi nzego mpuzamahanga zishobora kubikurikirana bikarangira madamu karegenda bashimiye cyane murakoze cyane radiyo ijwi ry'amerika i washington dc mu burundi inama nshingamateka y'igihugu yemeje itegeko rishyashya rigenga amatora yo mu mwaka uza w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri leta yifuza ko hazotangura amatora y'umukuru w'igihugu yamara abashingamateka bakifuza ko hatangura amatora y'abajenama b'amakomine batorerwa rimwe n'abashingamateka ni inkuru y'umumenyeshamakuru wacu pierre clave niyo nkuru umushyikiranganji w'intore hagati mu gihugu yasiguye ko iryo tegeko rije kwisunga ibwirizwa shingiro riheruka kuhinyanyugwa abashingamateka bashikirije amakenga bafise ku vyerekeye ingingo nshasha ivuga ko amatora y'umukuru w'igihugu n'ay'abajenama b'amakomine azobera rimwe aho uko twohera ku bashingamateka dusivye urwego rukuru rwose rw'umukuru w'igihugu nifujije gusaba yuko niba bikunda urutonde rwogumu kunyene ndetse bikunze nkasaba yuko ayo matora bikunze yobera rimwe hama izi mpari dufise ngo guhera ku mukuru w'igihugu guhera ku bashinga amateka icyo tukaba dushoboye kugikuramo perezida arahira imbere n'amashinga amateka sintabura rero ukuntu bavuga yuko bakuvide konsitioneri kandi inama nshinga amateka iheza kumbure mu kwindwi manda yayo perezida nawe agaheza mu k'umunani umushikiranganje pascal barandagiye avuga ko ico atampari iki giteye so deba ikenewe uno munsi turavye ivyagiye bishikirizwa twebwe ico twahagarara ko ni la stabilité du pays ni uko turuganye du temps et des moyens izi election ziba vy'ukuri ari yarite batora umugambwe kuvuga election z'umukuru w'igihugu z'abashinga amateka n'abakonse komino zoja hamwe iyi ni ngingo iteye impari niyivuga ibijanye no gutanga ivyegeranyo ku bahagarariye imigambwe ku biro vy'amatora umushinga amateka Nowe Mbonigaba wo mu runani rw'amizero y'abarundi yiyamiriza iyo ngingo ivuga ko ivyegeranyo byose bizomanikwa ku biro vy'amakomine uriko arandikira mu ngiro avuga ati jewe nkurikiza cyanditse genda yuko onivo ya seni ememe do sede mambrema iyo nicyo nyinshi bakunda kuvuga ikitanditswe nticyanditswe rero aha twogerageza kuri iyi ngingo tukabyandika kuko ntacyo byica aha bavuga ngo ngo ni ukuremereza seni yemerwa gute none ko tubigize avameme letapisema dibije ya seni kugira aya matora azobe by'ukuri taransipara umukuru w'inama nshingamateka pascal nyabenda asanga ibisabwa n'uwo mushingamateka wo mu runani rurongowe n'icegera ciwe agaton rwasa vyotwara uburyo bwinshi urishimye ko amahera ariho umaze guterera akahera reka dufate ico co bamandate dufate n'uko bashobora kwafisha mugabo gutanga kopi ku mugambwe umwe umwe wose ivyo tureye kuremereza sena hano usanga we nowe ntari faranga nari muratera y'amatora aho umushikiranganji w'intora hagati mu gihugu pascal barandagiye yaragize ico ashikiriza kuri izo mpari kubera bavuga bati twebwe turafise amakenga y'uko l'accès à nos mandataires itoshoboka on peut nous faire une rédaction yotoriza l'accès des mandataires hama twandika yuko que il est dressé en procès verbal en présence des mandataires qui le désirent noberaho qui le désire kugira ngo niba boyikota iyo operasiyo nicyo cyitwazo pure invalide iyo porosesisi ya kotaje yabaye mugabo abashaka kuza kuraba ingene bateranya ivyo vyavuye mu mabiro do vote ku mabiro yo mu bitumba ku mazone runaka abo bagenda babirabe mugabo ntibacerekezija ngo natwebwe gutahana kopi kandi tekinikema bitoshoboka hari umwe mu bashingamateka b'umugambwe uri ku butegetsi snedfdd n'ubu badatahura ko umukuru w'igihugu peter nkurunziza azo kwitoza mu mwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri uwo nawe ni umupfasoni persile mwidogo nagira ngo urebe nshiyumvira abantu bariko baravuga ngo umukuru w'igihugu ngo yarivugiye ngo ntazitoza bijye rero abivuze kuko we warazi ko atorwa n'imana yo mu ijuru yaramaze kumwemeza ibitangaza imana yamukoresheje mwarabibonye kandi hanguma asubiramwo ntimwibaze ngo jewe ngo ngo nicyo ndiko ndamuronderako ibintu bitangwa n'imana yo mu ijuru nawe nyine harasaba imana mvuga icyo imana yantumye kandi mu kukivuga ndababwira kugira abacumvise bagize imana bakacumvira ntibagire ingorane utazovyumvira ngo abigire uko ntazovuge ngo sinari naratumwe umushikiranganji w'intora hagati mu gihugu yashikirije ko ataco afise ashikiriza ku vy'uwo mukenyezi avuga ko yeretswe n'imana amafaranga y'ingwate atangwa n'ushaka kwitoza mu kibanza c'umukuru w'igihugu yavuye ku miliyoni cumi na zitanu y'amarundi aja ku miliyoni mirongo itatu z'amarundi ikiringo naco co kwiyamamaza kizomara iminsi mirongo ibiri n'umwe no kuvuga indwi zitatu abashingamateka ijana na batanu bemeje iyo nteguro ry'itegeko batatu barayihakana ku bagera ku ijana n'umunani bari bitavye ibikorwa bamwe mu banyepolitike twavuganye batashatse ko amazina yabo amenyekana bifuza ko iyandikwa ry'abazi bazotora naryo ryosubirwamwo kuko hari abarundi bariko barahunguka bakaba batiyandikishije ku bwabo ico gice c'abarundi coba cibagiwe kandi gifise uburenganzira bwo gutora abo ntibemera n'umugwi ujejwe gutegura amatora seni kuko bavuga ko abawugize batumvikanywe ko na bose Pierre Claver nkuru Kigali ku bw'ijwi ry'Amerika urakoze Pierre Claver kuri iyo nkuru mu Burundi kandi leta yafatiye ingingo amasengero adakwije ibisabwa mugenzi wacu Oriane Itangishaka yakurikiranye iyi nkuru
leta y'u Burundi yafashe ingingo ko amashengero yose yubatswe hatisunze amategeko yoba yabomowe gushika mu kwezi kwa gatandatu mu rwandiko ubushikiranganji bw'intwaro hagati mu gihugu bwashize ahabona kuri uyu wa gatatu bumenyesha ko ata muntu arekuriwe kubaka ishengero canke umusigiti mu gisagara ca bujumbura muri urwo rwandiko ubushikiranganji bw'intwaro hagati mu gihugu bwasohoye bumenyesha ko ivyo kwemerera amashengero gukora bitegerezwa gukorwa hisunze amategeko agenga amashengero mu burundi ubwo bushikiranganji bukamenyesha ko bibujijwe kubaka ayandi mashengero canke imisigiti mu gisagara ca bujumbura naho kubaka hagati mu gihugu nuko yokubahiriza imetero zisabwa hagati y'ishengero n'irindi hisunzwe itegeko rigenga amashengero umushikiranganji pascal barandagiye aramutswa ubwo bushikiranganji mu kiganiro yahaye abamenyeshamakuru kuri uyu wa kane yamenyesheje ibisabwa kugira ishengero ryemererwe gutangura mu ngingo twamaze gufata nuko kugira ishengero rishasha rivuke ubwa mbere na mbere rizobanza kutwereka inyubako ya kijyambere bubatse rizokoreramo murazi ko benshi ubu bariko barakorera mu buntu bw'ubutete ubuntu bw'ubuhite busakaje ivyatsi abo twarabagabishije twabahaye ukwezi kumwe kugira babu- babwisamburire atari ivyo mu kwezi kwa gatandatu tuzogenda kubusambura ingingo igira kabiri nuko igira shengero rishingwe bushasha rizoza gukorera mu misozi na tuzobona rero ufise umuhamagaro wo gukorera imana ataje mu vyisi bose bagomba kuza ngaha mu gisagara kubera ariho batoza menshi ubwo bushikiranganji kandi bwibutsa ko ata munyamahanga arikuriwe kuja mu barongoye canke inzego zifata ingingo mu bisanzwe ibintu by'amashengero by'ukuri ni ibintu uno munsi biriko biraturuhisha uno munsi indiyane ziri mu mashengero ni ukubera ishengero ubu ni bizinesi namba hari umuntu muri mwebwe yo bakenye icyo numusaba nakora ishengero utomboye gukora ishengero ugatombora nkaryemera uba uronse umutahe ubu rero ishengero ni bizinesi aya mashengero rero ari amashengero amaze kugira ubutunzi bwinshi hari n'umutegetsi umwe aha mu karere yavuze ati ushaka amafaranga genda ushinge itorero i- ishengero hariya mu burundi ubu ni bizinesi gusa ubu rero tubabwira tuti rero ibyo mupfa byose leta ntishobora kwemera ako kajagari muzana kubera amaronko kubera kwirukanga mu by'isi mwagize amashengero udandazwa ja ku murongo w'amategeko y'ishengero kandi ntituzohahesha muri urwo rwandiko ubwo bushikiranganji bumenyesha ko amashirahamwe y'amashengero yokwijukira ibikorwa vy'iterambere aho gukorera inyungu zabo umushikiranganji barandagiye avuga ko izo ngingo zafashwe kuko gushinga amashengero mu burundi ubu bibonwa nko gukora urudandazwa arico gituma haboneka injyane nyinshi mu mashengero ubwo rwandiko rwahawe abajejwe intwaro bose mu gihugu rumenyesha ko kugira hubakwe ishengero canke umusigiti mushasha habwirizwa kuboneka uruhusha rutanzwe n'igisata kijejwe ivy'amashengero mu bushikiranganji bw'intwaro yo hagati mu gihugu ubwo bushikiranganji bukaba bwihaye gushika mu kwezi kwa gatandatu kugira bazorabe ko ingingo bwafashe zubahirijwe
banywanyi b'ijwi ry'amerika uretse kutwumvira ku mirongo ya fm ku mirongo migufi ya shortwaves kuri facebook na internet mushobora kutwumva biciye ku matelefone yanyu ngendanwa ku batwumva muri muri tanzania muhamagara ku nimero guteranya kabiri gatanu gatanu kane rimwe rimwe kabiri ubusa rimwe ubusa gatandatu icenda abatwumva muri muri kenya namwe mugahamagara kuri guteranya kabiri gatanu kane kabiri ubusa gatanu kabiri icenda gatatu kabiri icenda kane kuri mwe mutwumva muherereye muri amerika muhamagara kuri guteranya rimwe gatatu gatanu rimwe icenda icenda icenda gatanu rimwe umunani gatanu ijwi rya amerika ryongeye kubashimira kuba mudahengeshanya kuryumviriza ijwi rya amerika ni radiyo yanyu
radiyo ijwi ry'amerika i washington dc katedrali ya notre dame i paris mu bufaransa yubatswe mu kinjana ca cumi na kabiri ikaba iri mu zubatse neza kandi ifise amateka akomeye ku isi yafashwe n'umuriro ku munsi wa mbere w'iyindwi Iyi kadera- katedrali ifise amateka haba muri politiki umuco n'idini ku gihugu c'ubufaransa abami mirongo itatu na batatu b'ubufaransa bimikiwe muri iyo katedrali mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana umunani na kane napoleon nawe niho yihereye ubwami ibikorwa byo kubaka iyo katedrale vyatangujwe mu mwaka w'igihumbi kimwe ijana na mirongo itandatu na gatatu ni katedrale izwi ko yakira ingenzi nyinshi mu bufaransa amakuru dukesha ibiro bitorokanya amakuru vy'abafaransa afp avuga ko yakira ingenzi zigera hafi y'imiliyoni cumi na zitanu ku mwaka ni ukuvuga n'ibimburimburi abantu ibihumbi mirongo itatu ku munsi mu rwego rw'isi ishami ry'ishyirahamwe mpuzamakungu onu rijejwe indero umuco n'ubumenyi unesco ryashize iyo katedrali ku rutonde rw'ibintu ndangamicyo bikingiwe ku isi mugenzi wacu edi gwema mu kanya yaganiye na padiri odas manirambona eh, ku mateka yayo n'akamaro ifitiye igihugu cy'ubufaransa muri iki gihe akorera muri bazilika ya mutagatifu jean baptiste ya shomo mu bufaransa imbere yaho yakoreye muri katedrali ya notre dame mu kiringo c'imyaka itandatu nko muri politike canke mw'irangura ryu- ry'ukuntu i- igihugu eh, kiri igihugu cubatse abenshi barazi yuko eh, no- no mu gu- mu guharura ibirometero umuntu avuye i paris babiharura bavuye kuri iyi esplanade de la- ya- ya notre dame ni ukuvuga ni inyubakwa iri hagati mu gisagara mm, d'ailleurs ku- ku kantu bita akazinga l'île de la cité ni ukuvuga yuko iri hagati y'ubu- y'ubuzima bwa politike ubuzima bwa bwa- bwa mm, la- la culture euh, umuco inteko y'ubuzima bw'umuco wa- wa- w'abantu baba bemera n'abatemera ikongera kandi ikaba hagati y'ubuzima bw'abemera abakirisu b'abakatolika mbere n'abaporotesani cyangwa aba orthodoxe iyo babonye katedrale baragira igishika bariyumva yuko bari wabo umupasitori umwe niwe yavuze ngo ngo mu mpanuka nk'iyi nta nta nta dini nta baporotesitanti nta bakatolika twese turi abana b'imana turabemera imana iyo iyo iyo sengero natwe ibyayibaye ko biraturaba ni musenyeri niwe yavuze ngo imbere yo kubaka ntuzenye yo kubaka inzu tuzokubaka n'imitima twubake isengero ikozwe itakozwe n'amabuye gusa mugabo ikozwe n'abantu de pierre vivante amabuye novuga nti bantu amabuye bantu kuri telefoni dufite n'abakunzi b'ijwi rya amerika bafite amatsiko yo kumenya ahanini amateka y'iyi katedrali ya notre dame reka duhere kuri david wiriwe neza mwiriwe neza ndabasuhuje cyane utubazo twinshi ariko reka nduhinanye gutya ndavuga ntese hari abantu bitwa muri isitwari di monde hari abantu bita abakonserivateri n'abantu bari modere abantu bagendera ku bya kera rwose n'ibintu bya vuba cyane uwo mutumire akabazo ka mbere namubaza abona iyo katedrale ivuze iki ku majenerasiyo ya vuba ahangaha cyane uretse kuba gusa yaherera mu buryo bw'agahinda k'abatekereza ku bya kera cyane ibwiye iki urubyiruko uretse kwirera nka monima ya kera gusa mu mateka ikazana abakerarugendo leta ikisarurira amafaranga mu buryo buri sipirituwere yafashaga iki yifasha iki umujyi wa pari ku rubyiruko cyane cyane ruyireba ese hari abantu baba batekereza ku mateka yayo ikabareherezaho imana ku bijyanye n'umwuka ikabatera ishema n'isheja ryo gusenga icyo icya mbere cyo kuba ku ba konservateri n'abamodere mu binyenjana byose cyangwa mu masekuruza yose uko agenda asimburana harimo abo umuntu yavuga ati n'abakonservateri abandi n'abamodere bitavana n'icyo umuntu ashimikiye ko avuga yuko yagomba kubika donc les conservateurs nibyo babika abari modere nabo ni ukuvuga yuko baza bararaba aho amateka ageze aho ibihe bigeze bakavuga bati ibi turashobora kubyinjiza turashobora kubigendera ko ibindi nabyo tukabireka byaragize igihe bimara igihe cyabyo hanyuma kuvuga naho yuko nk'ubunya abakiri bato ati hariho umuntu ajya nko muri katedrale akumva agize ukwemera si iby'ubu gusa sinzi yuko uwo yabajije ikibazo amaze kumva isitwari ya paul claudel paul claudel hari mu kingana cya majana dix-neuvième siècle cya cumi n'icyenda mu kinyejana cya cumi n'icyenda kiriko kirarangira yagiye mu misa kuri kuri katedrale donc notre dame yagiye kumviriza indirimbo za noheli l'office de noheli misa ya noheli nyuma araronka ukwemera hariho n'abandi rero baronka kwemera baciye muri iyo sengero akumva yuko hariho ikintu kimufatanya n'abubatsi iyo katedrale n'ibindi binjana akumva yuko ukwemera kwabo nawe kumuteye intege kugira ngo abandanye mu kwemera ibyo biriho bariho no muri iyi minsi ni uko gusa nta ronsaka ariko gutoza neza kugira ngo nzane amazina hariho n'abandi nk'uno mwaka habwirizwa kubatizwa muri muri katedrale abo bita abakatekumene ni ukuvuga abantu bamenye ukwemera kubera baciye mu isengero cyangwa bahuye n'abantu bagiye gusenga nabo bakumva amahoro akanyamuneza bafise nabo bibateye gushaka guhinduka kugira ngo bakurikire iyo inyigisho bakura muri uko muri iyo sengero hanyuma rero ikindi nacyo ni uko nko muri katedrale mu makatedrale hariho sinzi ukuntu umuntu yogihindura ibibumbwa cyangwa amasanamu yerekana ubuzima bw'abantu aberanda baciye ngaho kuri iyi si umuntu rero ahaciye agasoma ubuzima bwabo akabona nawe yuko ubuzima bwiwe bushobora guhinduka ku byo mbona nibaza yuko kandi hariho n'ikindi umuntu nk'ubu muri katedrale notre dame urimwo ukabona ukuntu bahimbaza amayobokamana kenshi na kenshi nawe urumva yuko hari ikintu kigushitse ku mutima ukavuga uti bwa bundi kuba umukirisu si si ubusa ni ikintu gifise impano ikomeye ikindi kivugwa kuri iyo katedrale ko yari imwe mu bubiko bw'ibintu bikomeye cyane bya kiliziya birimo imyenda imitako ndetse n'ibitabo bya kiliziya gatulika ego hariho ibintu bitari bike cyane cyane nicyo bita la couronne du christ mu kirundi urugori rw'amahwa rwa yezu kirisitu rwari rubitswe hajya muri katedrale y'i paris ubu bararurondereye ahandi ruba ruraruhukiye mu kurindira yuko basubira kuyubaka hariho n'ibindi bimaze imyaka myinshi nk'intango mugabo intango zikoze mu byuma lepo lepo de fleur bitwereka ukuntu abandi babaho mu myaka igihumbi ibihumbi bibiri nabo n'ibyo bitabo rero bya byeranda by'amayobokamana amashemezamana byose mbere ngira ngo n'amarosansoma yagiye araba imbere y'uko igihugu kiyungunganya gikora ibitabo byacyo amateka menshi yari muri muri ekereziya
reka dufate undi mukunzi w'ijwi ry'amerika reveriye wiriwe neza nagomba kubaza ikibazo umuntu adusigura amateka y'iyo katedrale kuba ntabwo umuntu ayasobanukiwe neza murazi yuko hariho abantu benshi nubwo ni abantu bakomakomeye nigeze kubabwira ibyabaye kuri paul claudel kuko hariho n'abandi bahaciye murazi umwanditsi rurangiranwa victor hugo bakunda kuvuga ngo ya yarakijije katedrale kubera uko uko yaza arayirata hakaba n'abandi abahanzi abantu bagira utugenegene benshi bakunda kuza kuri kuri katedrale bakayerekana uri imbere ya katedrale waragira inspiration ukereka ukabona ibintu utobona uri ahandi kubera yuko hari ahantu hisanzuye ahantu hari akayaga hari amazi hirya no hino ni ukuvuga yuko bikwije ibintu byinshi kugira ngo umuntu yiyumve yiyumve neza yiyumvemo yumve ko ari iwe
murakoze rero nshuti mwadukurikiranye mu biganiro tuba tubafitiye kuri iyi saha niyo bigarukiye kuri radiyo ijwi rya amerika tubashimiye rero kuba mwaduteze amatwi dushimire fatu ari masikarara yadufashije kwegeranya ibi biganiro na enjeniyeri n'uwabihagarariye etienne karekezi nanje fideni niyo ngabo ndabifurije mwese umunsi mwiza